muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwongeye kwirirwa muri kumwe na thomas kamirindi mu burundi turi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ndetse turi no ku rubuga rwa interineti wazitatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com naho rero nimujyeyo mukurikira iki kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyi aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nibyo rero koko murisanga umuryango w'abakristu baharanira uburenganzira bwa muntu muri rusange no guca iyicarubozo by'umwihariko action des chrétiens pour l'abolition de la torture akat uravuga ko bamwe mu bafungwa bagirirwa nabi mu burundi hari abakorerwa iyicarubozo cyangwa se kuborezwa igufa bikubiye mu cyegeranyo cy'umuryango rero akat cy'ukwezi kwa cyenda gushize ku mabohero ya gitega muramvya bujumbura na rumonge nibyo tuganiraho n'umutumirwa metro jean claude ntibura umunsi ajejwe igisata cy'amategeko muri akat burundi metre ntibura umunsi muraho murakomeye
amahoro amahoro neza yego natwe Murakomeye.
nuko nuko rwose ngushimiye cyane rwose uyu mwanya uduhaye kugira ngo tuganire kuri ibi bibazo byo mu mabohero yo mu burundi ariko se ko leta y'u burundi yahagaritse akata kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mubasha gukora gute imbere mu gihugu mu burundi
Eh, murakoze eh, mumenyesha makuru ishyirahamwe akate ni ishyirahamwe eh, rimaze iminsi rikora kandi rikorera ah, muri ibyo by'abanyororo eh, twatanguye gukorera mu ma- mu mabohero atandukanye kuva mu bihumbi bibiri na gatandatu Eh, turakora ah, ah, kuri kuri abo nyine bagirirwa nabi mu ma- mu- mu- mu busho hamwe no mu mabohero makuru makuru Eh, kubona rero leta yarafuse eh, ishyirahamwe ya kate ngo ntisubiye gukorera hagati mu gihugu eh, burya ishyirahamwe ntiriri eh, muri ajya ama ordonance umushikiranganji w'ishyirahamwe ngo rikore nibyo kugira rikorere mu mategeko rizwe mu gihugu Eh, bira- birafise inyungu ariko eh, n'igihe iryo shi- iryo shyirahamwe ryoba ryafuzwe n'ubutegetsi mu ntumbero mu ntumbero mbi kugira ngo eh, ibyo byaha bibandanye bikorwa ata muntu abibona ata muntu ashobora gusemerera kugira ngo bihagarare abanyagihugu bariko barakorerwa ayo mabi abanyagihugu bakunda neza banka yuko eh, abantu barenganywa abo ntibashobora kureka yuko ibintu biguma bige- bi- bi- biyangara gutyo ngo bareke kuvugwa Mm.
nabo rero dukorana nabo eh, barahari mu gihugu batuzi bazi icyo twamaze kuvuga ico gi- ico gihe cyose baraduha amakuru tukayatohoza eh, hanyuma tugashobora guso- gusohora ibyo byegeranye none se nk'iyo musohoye icyegeranyo gutya leta y'u burundi hari ikintu ijye yavugaho ama ayo ayo ibyo byegeranyo hari icyo uburundi bujya leta y'u burundi ijya ibivugaho
Eh, leta y'u burundi yaramaze kuba eh, umuntu at- nk'umuntu atumva atabona ibyo aba- abamuhanura bahanura cyangwa ibi- ibibi biriko birako kandi kanatsinda eh, biragoye ko ibyo nyene twibaza ko aba- abari hafi yayo baba bayikorera bash- ishima ko abo hava bakagaruka ba- bakigaye ariko murabona n'ibyegeranyo byawe niko ibitera ibyatsi na twebwe ni uko byo turi ko turakora bafata nk'uko umenga ntibabibona mugabo biba bihari kuko twebwe turagerageza tugatanga ibyemezo biboneka kuko tuvuze umuntu tukamuvuga izina tukavuga aho yakubitiwe tukavuga n'uwamukubise tukavuga n'umunsi byabereye ko aho tuba twagerageje kugira ngo twereke leta yuko ibyo turi ko turavuga nta gihuha kirimwo ari ukuri kugira nayo yikebuke ubunye mu byegeranyo byose dutanga kandi barabironka turabizi neza ko babironka ntacyo bavuga ariko si ukuvuga yuko bataba babibonye
nuko noneho rero mu kwezi kwa cyenda mukora icyegeranyo ku mabohero makuru makuru ya gitega muramvya bujumbura na rumonge ikintu cya mbere gikomeye cya mbere na mbere rwose cyabashavuje ni iki
Eh, ikintu cya mbere cyadushavuje muri uku kwezi kw'icyenda eh, ni ibi bifatwa nabi by'abanyororo aho bakubitwa aho eh, bafatwa nabi cyane bagapfungirwa ahantu ubu umuntu asanzwe apfunzwe mu munyororo agasura agaza gupfungirwa mu kandi kazu gato araho ukuntu babatera amazi mu ijoro bakabaraza hanze ariko rero ikibi cyane cyabaye muri uku kwezi ni uko hariho n'uwitabye imana mu ibohero rikuru rya muranga uvuga ni ubuzima bw'umuntu bwagiye kubera gutwararika ako gatekanyoro
yitabye imana azize kugirirwa nabi n'abashinzwe kurinda gereza
ego yitabye imana bivuye ku mahiri akubiswe n'abandi banyororo abandi banyororo bajya bavuga ngo bagenzwe umutekano mu ibohero reka mbere ugasanga ari abo bita ngo bakapita baserukira abanyororo mu indani mu ibohero n'abo babifitemo uruhara ku nkuru twaronze
ubwo n'umuryango we mwagerageje kuwubwira uko byagenze mwebwe amatohoza mwakoze hose
twebwe twaragize amatohoza hanyuma turabivuga umuryango wiwe nawe nyine urabizi mugabo mu burundi murazi yuko n'uwabuze umuntu kizira ko agandara muri ubwo buryo usanga hari ibintu by'iterabwoba ku buryo atanuwubyura umutwe ngo avuge n'ibyashikiye umuryango wiwe
noneho si ubwo ngubwo abantu bamugandaguye mu matohoza yanyu mwamenya hari inkurikizi zababayeho hari ubutungane bwakoze akazi kabwo
gushyika uno munsi nta gikorwa na kimwe ubutungane burakora kuri ubwo rupfu rw'uwo munyororo
birababaje radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na metero jean claude ntibura umunsi ajejwe igisata cy'amategeko muri akati burundi turaganira rero ku bibazo byo gufatwa nabi mu magereza yo mu burundi nk'uko uyu muryango wa kat ubyemeza mu cyegeranyo cyo mu kwezi kwa cyenda kuri telefone turi kumwe na domisiyani domisiyano domisiyani urakomeye uherereye hehe bwira umutumirwa aho uri
jewe mpereye mu ntara ya cankuzo muri komine mishirira yeee icyifuzo cyangwa igitekerezo ikibazo
ubwo ndimo ndumviriza ibintu ariko baravuga ni ibintu bibabaje cyane ariko nagomba ndababaze ko mu burundi twahora dufite uwo tuvuganira yari petero karaveri muri mpawe ubu nk'umuntu agize nk'ibibazo akajya mu ibohero n'ibyo muntu ashobora kumuvugira
reka metere ntibura umunsi ahita agusubiza
nibyo mutama murakoze baramukije domisiyano yego
nibyo mutama Pierre Claver mbonimpa yarakorera cyane muri iki gisata cy'amabohero akajya aravuga ibihabera bagasemerera ariko murabona mu gihe amashyirahamwe aharanira agataha kazina muntu mu burundi aburabujwe n'ubutegetsi urabona ibyasikiye mutama Pierre Claver Mbonimpa bakamurasa imana igakinga hanyuma abandi bakangazwa ni ukuvuga twavuga yuko ata no munsi mu mabohero ntawe uri karavugira abanyororo ngo akamo kabo kajye hejuru mu gihugu aboneka ni n'abo twari ko turababwira baduha ayo makuru ni abantu banyegeye kuko bamenyekanye n'ubuzima bwabo buca buhasigara naha rero niho niho igihugu niyo ingorane mu by'abanyororo mu burundi si no mu by'abanyororo gusa ni mu gateka ka zina muntu muri rusange hari izo ngorane kubera ko aya mashyirahamwe yangajwe yafuswe a- atagishobora gukorera neza ku rubuga
kuri telefone dufite kandi na aniseti aniseti we aniseti aniseti telefone ye bambwiye ko yacitse noneho duhamagare emmanuel emmanuel
sabwe sabwe urakomeye
ntabwo gakomeye nawe wabwira umutumi wabwira umutumirwa aho uri
genda mu burundi mu ntara ya ngozi yego Gu- duga ku ijambo kwajya mu kibazo cy'abanyororo cy'abantu bapfungiye ibya politiki baba bari bari mu mu mu mpimba ba- ba- ba- bahohoterwa Mhm.
icyo kibazo genda ahantu hegereye abantu hari amabohero Eh,
kandi nkunda kuba njyayo
u- ugiye gukora yikiza nta mfungo ya njyewe ndakunda kuza gusura abanyoro- ay- ay- ay- abanyororo bafungiwe Eh,
nubwo rero icyo kibazo rero bavuze yuko ngo abantu abantu bafunga ibya politiki bahohoterwa mm,
icyo ibyo bintu si byo kabisa aha
ni kenshi na kenshi barakunda kwitwaza abanyapolitike bamwe bamwe ngo abantu barahohoterwa Eh,
ari- ariko turabye ibiri mu mabohero hirya no hino abo tuyaga dukunda kuyaga mhm.
ibyo ibyo bintu kabisa ntibibaho kabisa umutumire kabisa ibyo karavuga turabyumva ariko si byo
niko se emmanuel
sabwe kuvuga ngo urabasura ayo niyo niho ugendera bikaba amatohoza yawe bwite
njyewe ndabagendera harimo abagenzi harimo abavukanyi turavugana kenshi na kenshi Ah, ukemeza rero ko muri gereza ya ngozi aho ngaho utuye gereza nkuru ibohero rikuru ni amahoro aba- aba- abanyororo babayeho neza
abanyero ni amahoro babayeho niba nta ngwane kabi turakunda kuyaga kenshi na kenshi ndakunda kubasura
reka metere ntibura umunsi tumubaze niba hari amakuru yaba afite yo kuri aho y'aho ngaho ingozi kuko ubu icyegeranyo ki- icyegeranyo cyo mu kwa cyenda kibanze kuri gitega muramvya bujumbura na rumonge metere ntibura umunsi hari amakuru mufite kuri ngozi
Eh, eh, mu ishyirahamwe akate twakoreye ku mabohero nk'uko mubivuze ya Mura- ya gitega ya muramvya eh, ibohero rikuru rya mpimbe ko eh, eh, mugabo ntirifise yoba nta nta maka nta ntabo twovuga neza ngo tuvuge duti naka na naka yarakubitiwe ngaha kuri uyu mwanya eh, kubera ata- amatohoza twacizemwo ariko uvuga yuko abanyororo bo mu ibohero rikuru rya ngozi babayeho neza eh, muri rusangi hariho ingorane abanyororo amabohero yose ahuriye ko aho nibaza ko kuba ari ukurenza kuri uwo rw'amazi mu ngorane abanyororo babayemo niyo uvuga ati ibohero rikuru rya ngozi kumbure ribamwe abanyororo bo- bangana n'abari bategekanijwe ushatse kuvuga ku bwinshi ati abanyororo bari mu ibohero rikuru rya ngozi bose bariko baraburana ku bihe byubahirije amategeko ibyo nibaza yuko eh, naho atamatohoza narigize ko eh, tutosanga bimeze uko mugabo amakuru dufise akomeye cyane ni amakuru afatiye ku mabohero ya gitega eh, ya murambya ya- ya mpimba hamwe n'ibohero eh, rya ngo- rya- rya rya rumonge Eh. ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga ababo- ab- abanyururu cyangwa se abafungwa babayeho bate muri gereza zo mu burundi akata irafata ingero kuri gitega muramvya na mpimba muri bujumbura na rumonge bati hariho iyicarubozo cyangwa se kuborezwa igufa turaza no kugaruka ku bindi bibi bashobora kuba bakorerwa nk'uko akata ibivuga kuri telefone turi kumwe na louis michel louis michel
niko muraho uraho urakomeye yesi ashimwe hahimbazwe niko basubiza narinde aho narinde aho Eh, none jyewe nzahura ariko bwira umutumirwa aho uri ngewe ndababaye munsi uhurize kwe ndi mu rwanda mu karere ka kamonyi mu karere ka kamonyi ni hagati no hagati ugereranije mu gihugu ni hagati hagati mu gihugu rwose neza burya hagati mu gihugu niho ari rukomo ni Ye- akadomo kabi yego nuko metero ntibura umunsi louis michel aragusuhuza
ura metero amahoro iwawe amahoro Louis Michel komera komera
amahoro ngewe ndababaye aha kumva ngo hano mu rwanda Mm.
tuzi ko umuntu iyo agiye gufungwa nta nubwo tuki- tukibita abanyururu abagiye kugororwa yego aba ari umugororwa ariko kumva ngo barahohoterwa muri gereza burema ni ibintu biri sikandarezi ni agahinda eh none se metere ndagira ngo mbaze metere yego yakwitabye kiriya kibazo cyakemuka gite ariko noneho watwe ko niba ari cyo koko bitari ugushaka gu- gukabya cyangwa guterurubwa ubuyobozi bw'igihugu barabizi koko ko ibyo bintu bihari kubera ko hari abantu bakabya ibintu bakagenda bakavuga bati ibintu bimeze bitya bimeze bitya atari byo akamenya nk'urugero rero ari gahunda abantu bateye mu rwanda hariya bakica abantu ku gisenyi mwumvise ko bavuze ngo reka da ngo ntabwo twagiye ngo ni leta y'u rwanda yica abantu yamara kwica abantu ikajya gukora ibintu bimwe n'ibingibi icyo icyo ni ikintu ntabahuriye rwose koko igitero cyabaye Abanyururu muri barahohoterwa, mu karere ka baracyakanye.
musanze aha none se ikibazo rwose ko bagiye kugororwa mbese kizakemuka gite niba igihugu kibizi kikaba kibizi neza ko bahohoterwa akaba ntiyagikorwa ese bizagenda bite bazajya bagenda umuntu ajya gufungwa a- a- byose bagiye kugororwa apfira muri gereza ye urakoze cyane metero urakoze cyane uraye inshuti umuhaye umwanya yego louis michel urakoze nawe murakoze cyane eh nuko metre musubize rero Meanwhile, ukuntu ikibazo $75 cyakemuka n'ukuntu one cent.
niba n'abategetsi Your ba- account.
babizi
To dial now.
yego reka mbere ku cya kabiri ko abategetsi baba babizi cyangwa ko bari gukabya ngira byo batari byo Eh, nababwiye yuko twebwe eh, mu gusohora icyegeranyo dufatira ku bintu biboneka biba byarabaye tukavuga ko byabaye kuri uyu munsi byakozwe na naka bikore- a- bikorerwa naka ubwo rero mu cyegeranyo cyacu ibyo byose biba bi- biba biboneka abo bategetsi rero mu gihe baba babona ko turi ko turabeshya waba nabo bakavuga ati ishyirahamwe ya kate ryabeshe kuri uyu munsi ntawakubiswe kuri uyu munsi ntawagiriwe ikosi iri n'iri n'iri mugabo murabona ibyo bavuga mbure no kubera babona biri mu kuri hanyuma ati cyokemuka gute biragoye biragoye uno munsi mu burundi kubera ibijyanye n'agateka ka zina muntu ntibyubahirizwa na gatoyi Eh, uno munsi leta y'u Burundi ivuga yuko ibintu byose biriko bigenda neza mu gihe natwe tuba turiko turabona ko kuri ku rubuga ariko haba ibindi uno munsi ibi tuvuga by'uko abanyororo bakubitwa ntibanakubitwa n'abajejwe umutekano mabohora ahanini bakubitwa n'abandi banyororo bagenzi babo umuntu yo kwiyumvira ko baba baje gupfungwa cyangwa baba baje gukorera ikibi abandi banyororo bene wabo abo banyororo rero usanga ari abayoboke b'umugambi uri ku butegetsi bakabikora ariko abajejwe umutekano w'amabohero babibona ntihagire icyo bakora bakabikora bafise inkigi cyangwa complicité y'abatwara amabohero ni ukuvuga yuko icyo kibazo aho kigoreye ni uko uno munsi umenga ntawe ugitwara uwundi cyangwa baba bafataniye muri ubwo bukozi bw'ikibi ukabona ko umuntu yi- yi- yi- yi- yiha ububasha bwo gukubita uwundi kandi abo bantu babikora ugasanga bakorana n'ubutegetsi cyane ku buryo usanga n'abo bantu ba- bari mu kintu bise ngo ni komite de sekirite ngo ni mu- ngo ni amakomite ngo ajejwe umutekano mu mabohero mu- bagashyirwaho n'ubu- n'ubutegetsi bw'amabohero ni ukuvuga yuko ubwo butegetsi aribwo bubakingira aribwo bunabatuma kuja gukora ivyo bintu murumva rero ko bigoye kugira ivyo bintu bihere mu gihe baba bakingiwe ikibaba n'abategerezwa gucungera abo bat- abo banyororo Mm.
naho bigoreye gukemuka ariko hamwe leta y'u Burundi yokwemera ikavuga ati gateka ka zina muntu kubahirizwa muri rusange n'ibyo by'amabohero byoja hamwe n'ibindi ariko mu gihe bakivuga yuko atakintu na kimwe gateka ka zina muntu kubahirizwa mu Burundi uno mugwi wawe ni weruka gutanga icegeranyo ko aho warerekanye amabi ariko arakorerwa abarundi biragoye ko ivyo bintu bizohera kuko ingwara uye- uyikira iyo wemeye kuyigwaya
ijwi ry'amerika ikiganiro muri isanga turi kumwe kandi na joel kuri telefone joel we
sabwe urakomeye
ndakomeye cyane ndibyura ndashima uherereye hese joel
mu mujyi wa kigali uko numva usa n'uvuga ikirundi
eee ni umurundi eee nuko i kigali rero mu rwanda niho uri
asha niho ndi kabisa ahubwo ijwi rya amerika mu minsi twagiyumvaga sinzi ukuntu byari byagenze hari akabazo ka tekinike kari kabaye ku byuma bya fm barabisimbuye ubu ngubu noneho irakora neza Nuko- naguma nandika nsaba nsaba sinyine nabonye cyarakemutse ye nuko duga ku ijambo rero
Mm, mbanze no kuramutsa umutumire nawe umunyamakuru ye turagushimiye Mwiriwe cyane neza.
yego aha ok ikibazo cyanjye uriya mugabo w'ingozi jyewe ntikibyemera nk'aho biriya yavuze biriya by'uvuga ngo ngo ingozi ngo bafungwe agere ngo ba- ngo banyurure babayeho neza reka reka Mhm.
jyewe mfite umuntu ah, umuntu w'umushuti wanjye ufungiyeho mfite inomero ye tujye turivuganira
Eh, afunze afite telefone
ye bariyo bazitunze hariya mu ngozi Ba- muri gereza harazitunze barabyemerewe
simbizi nyine ya- ya- namubagiye arambwira ati turazitunga hari igihe bakora umusako bakazitwaka ariko iyo babime- iyo babimenye ngo aba- barazigira barazi barazinyegeza nuko mukunda Bazizi.
kuvugana rero
Eh, turavugana mfiteho babiri bafungiye babakatiye imyaka mirongo ibiri makumyabiri eh, undi bamukatiye cumi n'itanu yego hanyuma rero bakakubwira ko babayeho bate tavugana bambwira ati nk'ibintu byo kurya byonyine ibintu bijyanye no kurya si wapi si neza iyo udafite nyine iyo watagize nk'uwabo areba ukuntu bigenda ubuzima nyine ni buriya buriya w'ingozi yavuze ngo babayeho neza ese wowe uri muri gereza ukabaho neza
ntabwo Karere mbizi ka- nanjye
biriya w'ingozi yabeshe yabeshe ndafite n'u- n'ufungiye abafungwa aho ukuntu iyo iyo nk'aba bonyine aba bafungwa bazira ngo ibi bya politike nk'aha ngo senere ukagendayo barahohoterwa agiye yarabimbwiye kiretse ufunzwe wari nk'umusenidede nk'abo bita ngo na ba senere bonyine iyo ufunzwe bakagushyira hariya muri gereza mo imbere Mm.
barahohoterwa byata n'uriya w'ingozi buriya yanabivuze nda- ndanumirwa neza neza Eh, yagira ngo agendayo agendayo agenda yewe turivuganira turivuganira none nanaguha inomero na whatsapp mukamubaza yewe turivuganira ubuzima hariya si sawa sawa kabisa ye urakoze cyane jowe
Eh, naho nku- iki- nka- nki- nkatekereza ese leta leta iyo ifunze umuntu nagiye umufunga nyine kugira ahanwe ibyaha yakoze Re- baciye bafata akanahohoterwa kandi ari n'umugasha ari mu bihano leta irakwiye irakwiye kwikebuka ye urakoze cyane Eh.
Mm. Na mutu- umutumire barebe ba- badusohoreza amakuru y'ukuntu aba- bazajya ahubwo no mu y'i bujumbura naho nyine usanga ari hatari bujumbura n'ubundi bakoze ibyo icyegeranyo nacyo kireba mpimba i bujumbura
Eh, urakoze jowe
yego murakoze namwe Eh.
Umunsi- umugoroba mwiza yego nawe ahubwo umugoroba mwiza twebwe hano turacyari saa yine n'iminota hafi makumyabiri mu gatondo nuko metere ntibura umunsi iki kibazo cy'ibiribwa mu ma- mu mabohero giteye gite
Eh, ikibazo imbere y'uko njyaho ikibazo cy'ibiribwa mu- mu- mumbabarire gato ngaruke kuri iki cy'abafungwa bavuga yuko babayeho neza Mm.
Eh, abafungwa burya nk'uko twabishyize mu cyegeranyo ntibafashwe ku rugero rumwe Mhm.
hari abo bapfungwa bi- bi- ba- bagirizwa ibya politike babona amabi cyane bakurikiranwa cyangwa n'abandi bafungwa Mhm.
muganga akaba abandi bapfungwa bafungiwe ibyaha bisanzwe abo bonye ugasanga nti- nti- ntibakurikiranwa cyane ku rugero rwa- rw'aba- rw'abandi bafungwa muri ibi byo guhohoterwa eh, cyangwa gucungisha ijwisho ni- n'abo banyororo bayoboka umugambi uri ku butegetsi Mhm.
Eh, hanyuma rero mugabo hariho izindi ngorane baba bahuriye ko nk'ibyo byo gufungura n'ibiki ariko arashaka kuvuga nk'uyu muntu a- a- w'ingozi yavuze ati aba- abanyororo babayeho neza ati hari n'abo muranja kuraba usanga ari muri abo bantu bakundwa akaje Mhm.
bo bo atangorane bafitaniye n'ubutegetsi mugabo ku bandi nabo nta- ntasha- ara- aze aron- arondera inguvu ashake kumenya amakuru akwiye eh, yegere- yegera abaze abandi bo- n'abandi bose ko baba bameze nk'abo bandi biwe Mhm.
hanyuma rero n'ibyo hari ingorane nyinshi mu mabohero eh, nk'ibyo by'ibifungurwa ba- ba- ba- bafungura imfungurwa zidakwiye biravugwa cyane cyane mu byo twumvise mu ibohero rikuru rya rumonge n'ibohero rikuru rya- rya mpimba eh, ko eh, hari ibikorwa ry'ibifungurwa bikorwa eh, na- na ba bandi nyine bito- batorwa n'aba- n'abarongoye amabohero eh, ngo ni abakapita ugasanga hariho abajejwe ibyo guteka abajejwe ibyo by'umutekano eh, n'aba- n'abajejwe rero ibyo- i- iby'imibano eh, mu mabohero hamwe n'aba- n'abarongoye abohero usanga eh, ku- ku- ku magarama bari ba- bandikiwe kuronka batayaronka akwiye eh, bakanyuruza iyo ntica ntikize n'ubundi bahora baronka eh, urumva rero ko haca haba inzara mu mabohero ugasanga umuntu atafite uw'iwabo ah, ashobora kumugemurira ibyo nabyo kubera ko n'ubutunzi mu banyagihugu at- bu- butameze neza ni benshi baronka ababagemurira baba bateze baba- baguma bateze amashyi ko utwo- kuri utwo duharage baza kuronka eh, n'agafu baza kuronka indani mu mabohero mu gihe rero batabirose murumva yuko eh, batarose n'utwo duke twari twanditswe eh, ko eh, inzara i- i- i- i- ikizura inzara hagati indani mu mabohero Mhm.
ego niko niko bimeze eh, niko se metero ba- biravugwa hari Sabye?
yego hari akantu nasomye muri iki cyegeranyo cyanyu numva ko hari abazira ubusa koko ku buryo bugaragara hari nk'urugero mutanga ku itariki ya kane y'ukwa cyenda ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda umu- umuntu umwe uri- wari uri mu ibohero rya mpimba ntabwo mvuze amazina ye n'ubwo yanditse wa- washyizwe mu kato niko mu kinyarwanda babyita mu kasho muri gereza ye bwite bamushyira mu Yego.
kato ngo kubera ko atarebye amakuru ya radiyo televiziyo y'igihugu rtnb ibyo si akamama ego Eh, ibi rero eh, nibyo bi- nibyo bikunda kuba kumbure aha twavuze umwe ariko ni benshi bikunda gushikira uyu yazize yuko eh, ngo atarabye amakuru ya- ya rtnb ni ukuvuga yariko araraba ngo yariko araraba televiziyo hanyuma arasohoka ari uko amakuru agiye gutangura acahura n'uwo muntu w'imbonerakure eh, aca- asanzwe avuga ko ajejwe umutekano mu ibohero ariko urumva ko aba ari kuwuhungabanya ataba ariko ara- aracungera umutekano aca aramufata aramukubita aramu- hanyuma amu- amurungika muri aho hantu rero bapfungira abantu eh, a- umwe umwe kugira ngo bahashe bamuhashe azira yuko ngo agwanye ubutegetsi ngo kubera adashatse kuraba amakuru eh, y- y- y- y'iradiyo na televiziyo y'igihugu aha ni kubera baba bazi yuko iyi radiyo na televiziyo y'igihugu iba ikunda kwerekana ibintu bijyanye n'iby'umugambi uri ku butegetsi Mhm.
Eh, ariko murumva ko ari ibintu by'ibiterasoni mu ibohero ah, aho umuntu apfungwa azira ikintu nk'icyo eh, kumbure atana ijambo ribi yari avuze ko eh, hari- hari ubutegetsi ariko aragwanya cyangwa hari ikindi mugabo kubera ko uwo muntu ari badahuje umugambwe azi ko yaba ari umugambwe udavuga rumwe n'uri ku butegetsi akabona ngo ntarabye ibyo ubutegetsi bwakoze agaca bizira agakubitwa agafungwa murumva ko ari ibintu birengeje ubwenge
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga umutumirwa metero jean claude ntibura umunsi ni uhagarariye igisata cy'amategeko muri akat burundi akat ni umuryango uharanira gukuraho ibyerekeranye na torture cyangwa se iyicarubozo kuborezwa igufa kuri telefone turi kumwe na samweri samweri we
karame urakomeye
ndakomeye ndumva ufite ibakwe rwose bwira umutumirwa aho uri rero
ndi kigali mu rwanda yego guca ku ngingo rero
ndi kumva abarundi barahahurikiye rwose niba koko izo mfungwa zibayeho nabi Mm,
ndikumva kandi na- n'abo ngabo bareba uwa- uwaguwe gitumo ngo ari kureba televiziyo ngo itari iy'igihugu mhm.
ngo ni- ngo ni amakuru ngo atari ay'iteleviziyo y'igihugu Eh,
ukumva umuntu aba agomba gu- aba afite uburenganzira bwo kureba televiziyo ashatse
we niko ubibona ariko abo bandi siko babibona kubera ko yarahohotewe
ehe aha nuko nicyo cyonyine wari ufite igite- ni igitekerezo cyonyine nicyo gitekerezo cyonyine wari ufite
Eh, ndumva nyine umuntu aba akwiye kugira uburenganzira bwo kureba icyo umuntu ashaka ye nuko nuko Mm.
samwe urakoze kandi n'izo- yego n'izo mfungwa Mm.
n'izo mfungwa zi- zikwiye kwitwaho kuko ni uburenganzira Kwitabwaho.
bw'ikiremwamuntu aha yego Mm.
ye urakoze Tom, samwe urakoze.
ye komera
Eh, Noneho kandi duhe n'ij- turi kumwe.
ye turi kumwe rwose noneho duhe n'ijambo na maraki maraki
yego urakomeye
ni amahoro turashima imana nuko N- wowe se uherereye he maraki
Ah, jewe ndahantu mu buhungiro nyene ndi mu buhungiro ariko uri umurundi yego ndi umurundi ye sinkubajije ubwo buhungiro urimo Igu- Oya, jya- yego gusha ku ngingo rero
yego rero eh, kuri iyo ngingo uh, metre ariko aravuga Mm, bigaragara ko yat- yatanga bagiye batanga uburorero cyane mu mpimba ariko Ntabwo mu ariho mpimba ni honyine.
hamwe mu hantu hazwi ariko hari ubundi busho butazwi buberamo ihohoterwa cyane mbere jewe nanjye ndi umwe mu bantu wanashaka bafungiwe muri ubwo busho butazwi Uyu- nanjye nkaba narahohotewe mbere nkaba n'ibimenyetso bihari rero utubazo tubiri jewe Malaki.
nagomba kumubaza maraki yego mbere y'uko ubaza utwo tubazo watubwira ntutubwire iyo iyo kasho wafungiwemo ahubwo utubwire igihe wafunzwe muri iyo kasho n'iryari Ah, igihe eh, jewe nafunze mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu Eh, mu mpera mu mpera zaho wamazemo igihe kingana iki
namazemwo hafi ukwezi kose utaragezwa imbere y'umucamanza
sinigeze ngezwa imbere y'umucamanza na rimwe ahubwo nabyo kugira amahirwe nyene ndatoroka imana irabikora uyu munsi ndi mu buhungiro wari wafashwe nande n'uruhe rwego
Eh, nani nafashwe nku- nyurujwe nafatiwe ahantu i bujumbura ntabwo nafashwe ku mugaragaro ariko nafashwe nyurujwe hama nza gupfungirwa muri ako gasho ariko sinigeze nzigwa imbere y'ubutungane n'umunsi n'umwe ariko rero abakunyuruje ufite uko bakeka ni abapolisi ni abo mu iperereza ni abasirikare ni bande
nabo mu iperereza kuko Eh.
hariho n'abo umuntu usanga aba azi muri bamwe bamwe iyo bamaze kukunyuruza bakakujyana hariho abaza kuku eh, kukubaza ibibazo bakaza baka- bagakoresha interrogation ugasanga harimo n'abantu mbere uba uzi ariko bivanye n'uko aho imbaraga zawe zigera udashobora kubitwarira ngo umenye ngo wokwitwara gutya wofashwa nande ugaca usanga bibaye uko birarangiye ahubwo uvuye mu gasho bakuvunaguye uvuye mu gasho bakwishe nabi iyo ugize amahirwe ugatoroka kuko benshi barapfuye niko se maraki mbere Yego.
y'uko mbere nta- nakwigombyeho kubera ko urimo utanga ubuhamya bukomeye none bakubazaga ibibazo byerekeranye na politike se cyangwa ubujura cyangwa bakubazaga ibihe bibazo mbese
aha rero icyo gihe hari mu gihe twari tumaze igihe tuyamiriza ikiringo cya gatatu twagiye mu myiyerekano y'amahoro kandi ibwirizwa shingiro ry'iwacu mu burundi riremera imyiyerekano y'amahoro Eh, kandi twebwe nta muntu twahutaga kiretse ubudusotoye aha.
icyo gihe rero bakubaza abantu mukorana mukorana na bande twakunda nyene ya majambo ba pacifique mufaniki bande n'ayo majambo baba bakubaza ariko zari imbo za politike iyo utemera umuganga uri ku butegetsi baragufunga bakakujyana ahantu hatazi ntabwo wigera eh, ntabwo wigera uburana ahubwo Mm.
barakubaza iyo udapfuye ukagira amahirwe ugatoroka ukazogenda uko utarose ukuvugira
akabazo ka nyuma mbere y'uko ubaza utubazo twawe hari umuntu wo mu muryango wigeze amenyeshwa y'uko bagufunze
Eh, wo mu muryango iwacu Eh, cyangwa se inshuti Ntawe.
Ah?
nawe ntawe bose baje baje kubimenya nuko jewe maze kuvayo ndongera ndahunga baje kubimenya nuko namaze guhunga igihugu ntakiri mu gihugu nuko baza rero noneho twa tubazo twawe tubiri utubaze metere ntibura umunsi yego akabazo kanje ka mbere ndabasa ni uyu munsi turazi neza ko uhereye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu hagitangura imyiyerekano hariho aba abajene benshi bagiye bafungwa bazira imyiyerekano hari abapfuye hariho abakiriho mbega abakiri mu gasho ni igiki nka ba metire baba bariko baradufasha kugira nabo baronke abababuranira kuko uyu munsi je ndazi abantu bamwe bamwe bariyo mu gasho kuva muri bibiri na cumi na gatandatu kugeza uyu munsi ataraburana ni igiki bariko baradufasha kugira ngo nabo baburane nimba ari uwera yere nimba ari ugumayo agumeyo ariko agumeyo azi neza eh, azi neza yuko azi neza yuko yera canke atera ako ni akabazo ka mbere yego Eh, hama akabazo ka kabiri ndabaza nti nka twebwe twahohotewe kandi tugahohoterwa twafashe n'inzego z'umutekano bamwe bamwe tukaba tunabazi abadufashe bivanye n'abatubajije ibibazo hama mu nyuma tugahohoterwa tukagirirwa nabi tukavunagurwa mbere n'ibyemezo tukaba tubifise ibimenyetso uyu munsi ko turi mu buhungiro tudashobora kuvuga ni iki kibategekanya gukora kugira ngo umunsi umwe abo bantu tuzi neza kandi dufitiye ibyemezo batugiriye nabi baduhohoteye bazo bazo bazokubitwa intahe mu gahanga kugira ngo natwe ubutungane bukore kuri twebwe kubera ko twebwe nk'abajene natwe uyu munsi hazogera igihe natwe tuvuge ati nubwo hazoca imyaka mirongo itanu tuzovuga ati inyuma imbere y'imyaka mirongo itanu haciye twarahohotewe kandi twahohotewe na naka ariko mugabo hari igihe uwo muntu azoba yarampohoteye atazoba ubutungane butazoba bukimukoraho bivanye n'uko umuntu usanga yabaye umutegetsi akahabwa ubudahangarwa ni igiki bariko barakora kugira ngo natwe twahohotewe turi mu buhungiro tubone ubutungane
ye urakoze cyane maraki ama nagira nsabe ko bivanye n'ahantu ndi ntariko ndumva ijwi- ida- ijwi rya amerika neza Eh.
ko no- noguma ku murongo kugira numve inyishu ari bumpe nkaba mumfashije reka mutagoma arakumva ntabwo ndinda kumuse Mm.
ntawe ntabwo umusemurira arakugumisha ku murongo rwose
yego mwaba- nzaba mukoze metere
yego uyu muhungu maraki wamwumvise
namwumvise Ah, Eh, namwumvise maraki ari mu bandi eh, rwaruka rwinshi rwahohotewe guhera mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ba- bakorerwa amaba atandukanye nk'uko numvise ariko arabivuga ni benshi tumaze kumviriza bame- bavuga bahuye n'ingorane nk'izo nyene abashoboye kuva mu menyo y'ingwe bagashobora kuvayo reka mbere hari n'abandi bakibohewe nk'uko ariko arabivuga mu mabere atandukanye
mhm.
Eh, twebwe rero eh, maraki arabizi yuko eh, tukiri mu gihugu tuki- tukiriko turakorera mu gihugu neza eh, twako- twaragerageza abantu bari mu ngorane nk'izo tukababuranira eh, tukabashikira mu butungane aho badashobora gushika bobo Eh, mu nyuma rero leta eh, ico yakoze ni ico kwari kugira ngo eh, ntidusubire eh, kuja tura- turerekana ayo mabi yose ariko araba cyane cyane ngo dufashe n'abo bantu bari muri izo ngorane Eh, naho yayibuga aya mashyirahamwe naho yangaje eh, abari bayarongoye akayabuza no gukorera mu gihugu Eh, mugabo twebwe ntitwareze amaboko eh, naho ibyo dukora bifite aho bigarukira uno munsi nka kate nti- ntiyokora uko yakora ngo i- i- ishyire umushi- umushingwamanza umuntu agende amuburanire Eh, kumbure hari hari- hari amashyirahamwe amwe amwe ariko arabikora mu burundi Eh, twavuga nk'i- nk'urwego rw'abashingwamanza b'ubujumbura eka mbere n'igitega ariko baragaragaza muri ivyo vyo gufasha abanyororo bafunzwe kumbure bibabashikira bose Eh, kandi noneho bakora ku madosiye bahawe n'ubutungane mu gihe ari amadosiye aryamye anyegeye Eh, byari bikenewe ko hari abantu ba- bayavyura ariko nibyo na- ni izo ngorane twagize z'uko tutagishobora gushika neza ku rubuga kugira ngo dushobore kubikora Mhm.
Eh, mugabo rero eh, ariko ndavuga nti ntitwicaye hari ikindi kibazo bigira kabiri ariko aravuga ati eh, twe- ati nka twebwe twahohotewe turi mu buhungiro ati kugira ngo abadukoreye ibyaha tuzi neza dufitiye ibyemezo eh, umunsi umwe baze bahanwe twogira gute twebwe muri shyirahamwe ya kate twicaye naho tutari ko turakorera neza mu gihugu twavuye dufata inzira yo kwitura ubutungane bwo mu karere cyangwa ubutungane mpuzamakungu busanzwe uburundi bwaremeje mu masezerano atandukanye bwateye ku mikono ari ku rwego rwa afurika ari ku rwego rw'isi yose mu bushyirahamwe mpuzamafungoni ari ku bijyanye n'ibi by'ihohoterwa kuri komite y'igisata cya onigirari by'agateka ka muntu kirwanya ibyerekeranye n'ihohoterwa rya kiremwamuntu komite kontiratoti cyangwa umugwi wa afurika urabe by'agateka ka muntu iyo bita komisiyo afurikani de duradorome izo zose ni inzego twitura tujya turitura gushika uno munsi ku bantu batagishobora kuronka ubutungane mu gihugu kugira ngo ubutungane mpuzamakungu bushobore kubatunganiriza turiko turabikora nawe aza twiture aza tubwire neza uko bimeze turamuha aho ashobora kuturonderera hanyuma tuzoshobora kumufasha kugira ngo twiture ubwo butungane mpuzamakungu turazi yuko ubutungane bwo mu gihugu aribwo bwari bubishoboye neza kubera bobo bwari hafi yabyo ariko mu gihe tutaraburonka tube turitura ubwo butungane mpuzamakungu ibintu ntibigende ngo biyangare bihere iyo ata muntu ariko aramenya ibyabaye none se ubwo ngubwo wamubwira nyine uburyo yabashikiraho
ego ntushobora kumuha akanimero ka watsapu yoshobora kuronderera ko ni guteranya mirongo itatu na kabiri amajana ane na mirongo itandatu na gatanu cumi mirongo irindwi na gatandatu mirongo itatu niyaca kuri iyo nimero ni watsapu azohava ni watsapu ego azohava ashobore ashobore kuronka uwo bavugana agejwe icyo gisata cyo kumviriza abahuye n'izo ngorane maraki uracyari ku murongo ndahari ndahari akanimero wagafashe
nakanditse cyane imana imumugisha arakoze ngaho yisubiremo twumve ko wayifashe neza
ahantu ndakanditse ndabona ko hatari cyaba ariko bazi kukandika nta kibazo nta kibazo cyane ndara n'abavugishije ye na nimero yawe turayifite natwe uzi ukuntu Yego.
watubona dushobora kugufasha tukayikwibutsa cyane Eh.
murakoze maraki Murakoze.
urakoze Mm.
metero ntibura umunsi tukiri kuri iki kibazo kuko maraki yav- yavuzemo akantu ati nko mu myaka mirongo itanu aba bantu bashobora kuza kubitwa intaye mu gahanga none iki iki, iki kibazo cyo- cyo ku, kuboreza abany- aba- abanyururu igufa cyangwa se n'abandi bantu muri rusange ibya torture ni ibyaha bidasaza
iki cyaha cya torutire ni icyaha kidasaza nta ntagire u- uriko aragikora yibaza ngo uno munsi ko akingiwe n'ubutegetsi ubutegetsi burabaho bugakura bugasaza ntawe- ntagire uwibaza rero ngo ngo ibi- ngo ibyo bintu ngo azobiherana Eh, burya icyanditse ntaho kijya Eh, kandi i- ubwo butungane turi turitura nabwo buzogera ingingo bufatiyeko aho ni ukuvuga ko leta y'u- leta aba ariyo eh, iba eh, bacira urubanza leta itashoboye gusubiriza gu- gu- gu- gushobora gu- gutunganiriza abanyagihugu Mu gico- muri icyo gihe rero leta nayo nibaza ko itazokwemera kuguma irikiri irarihira irishura ibyakozwe n'abantu nayo izohava ikaba- ikabahindukirira ifatiye kuri rya tegeko naryo nyine rihari ryerekeranye bya akisiyo rekiriswari n'ubu uno munsi rero abariko baratwara n'ayo mabohero atacu bariko barakora ntibibaze ngo ibintu bizokwamuko bashobora ushobora kubahindukirira ama- amategeko aka- agahava akaraba akabagarukirako
aho ngaho nkunganiye mm, nkurikira ukuntu muri za argentine eh, muri za chili ni urugero eh, za brazil higeze kuba ubutegetsi bw'igitugu cyane muri ibyo bihugu ni muri amerika y'epfo muri za mirongo irindwi na muri za mirongo inani abantu bari abapolisi abantu bari abasirikare icyo gihe n'abantu bakoraga mu maperereza ubu ngubu bari kujya mu nkiko babazibiza- babaziza ibyo ngibyo byo ku byo kuboreza abantu igufa ibyo bya torture kandi imyaka mirongo itatu ir- irarenze ndibeshya metre
nimwibesha mbere n'akarorero ka hafi ngaho muri afurika ba hussein abre eh senabure yego ariko baza ariko bazanwa imbere y'inkiko muri iyi myaka ari ibyaha bakoze mu myaka ya mirongo umunani eh Eh, ni ukuvuga uno munsi uwi- uwihenda ngo ngo afise inguvu eh, inguvu inguvu z'umuntu zifise umwanya igihe zimara ariko inguvu z'itegeko nazo zifise eh, ubuzima bu- bu- burengeye cyane ubw'umuntu twibutsa abumva ijwi ry'amerika ko uyu mugabo isenabure metre ntibura umunsi avuze yategekesheje igitugu cyane igihugu cya cad hanyuma rero afurika iza gushyiraho uru- urukiko mpuzamahanga rwakirwa na senegal rumucira urubanza nimba metre twibukiranye nimba nibuka neza bamukatiye u- u- i- i- igihano cyo guheramwo no guheramwo Eh, ubuzima bwe bwose agafungwa
yego radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga abanyururu babayeho gute mu mabohero yo muri- yo mu burundi nibyo tuganiraho na metero jean claude ntibura umunsi duhereye rero ku cyegeranyo bakoze muri akati bakoze ku mabyi- ku magereza yo mu mijyi ine gitega muramvya bujumbura na rumonge metre ntibura umunsi rero akaba ajejwe igisata cy'amategeko muri akati burundi kuri telefone dufite wilson wilson we
Mwiriwe mwiriwe wiriwe neza uri hehe wilson
Ah, ndi mu Buhinde mu buhinde
yego mu buhinde mwumva ijwi rya amerika
Eh, turayumviriza kuri ku makuru yo mu bihugu byacu eee ubu ngubu se mu burundi ni- nanjye ngo mu burundi mu buhinde ni sangahe
ubu turi saa mbiri n'iminota cumi n'itandatu y'ijoro z'ijoro eh, z'ijoro eee nu yego noneho nawe ikibazo cyangwa se igitekerezo
Eh, nari ngira ngo mutumire mwatumire kuko nari nagerageje kubyumviriza abanyororo bafunze mu gihugu cy'u Burundi ni benshi kandi uriko uraraba ama- abanyororo benshi bafite amadosiye atarakwiye no gutuma ba- bari mu- mu- mu mabohero rero ibyo bituma i- ubwa mbere na mbere hoho igitigiri cy'abanyororo kiba kininiya kandi ugasanga ibintu bafungiye ni ibintu bitategerejwe gutuma baba muri ayo mabohero hama kuri icyo cyo gu- cyo guhohoterwa naho mu mabohero ni ibintu byumvikana cyane kuko eh, tugerageje kuraba ibihe igihugu cyacu kirimo ibihe igihugu cyacu cyishyiyemo ni ibihe byatumye hari injyane hagati y'abanyepolitike bituma hari abantu benshi bafatwa bara- barafungwa cyane cyane nk'abantu biyamirije ikiringo cya gatatu eh, cy'umukuru w'igihugu benshi barafunzwe nk'uko n'uwo ahejeje guhamagara ariko arabivuga rero ugaca usanga barahohoterwa kuko turabizi neza abantu baba bacungera amabohero ari ah, ari abapolisi eh, hari n'abo duhora twumva yuko usanga bari mu mabohero ahubwo ari nk'ibyisho bya bariya abantu baba bashinzwe amaperereza y'igipolisi ugasanga rero barahohoterwa abantu bariyo batavuga rumwe na leta ugasanga bamwe baragwara baka- bakabanyura kuja kwivuza twarumvise mu makuru yaheze yuko hariho n'abapfuye bankiwe kujya kwivuza yumva nibyo byose nyine bijyamo mu guhohotera aga- agace k'akazina mu bintu cyane cyane ak'umunyorobo rero ahanini ni- ni ikibazo nashaka kubaza uyu mutumire eh, nk'uko ari umuntu wize ibintu by'amategeko eh, akate burundi turazi ko mu mu myaka yaheze bafashije cyane cyane aba- abantu bari bafungiye ubusa hari ibyo gusemerera ha- hama leta ikikubita agashi bamwe bamwe bakarekurwa hari aba- nk'abantu bafunzwe batagira amadosiye bakarekurwa ariko none nk'umuntu yize iby'amategeko eh, kandi turazi ko bigoye mu burundi kugira ngo bashobore gutohoza by'ukuri ngo bamenye abo bantu bariyo ahanini ndiko ndavugira aba bantu bahohoterwa kuko benshi je ndazi nk'abantu bashika kuri batatu bari batadosiye zabo atahantu urubanza rwabo rwanditswe gusa kubera ko bari mu bantu batavuga rumwe n'ubutegetsi uno munsi bari- ba- bari mu- mu mvuto ata dosiye ntibazi ngo tu- turiko turaburanira iki tudopfa iki tumva n'abantu bafundikwa nyene abo Rero ngabo uzi nashaka kubaza- niko wilson abo ngabo uzi bam- badafite amadosiye uvuze babiri cyangwa batatu nimba nibuka neza bamazemo igihe kingana iki mu ibohero
Eh, bamazemwo imyaka itatu imyaka itatu nta dosiye
nta dosiye nta batarengu- batararengukishwa na rimwe
nuko eh, bandanya ku kibazo cyawe
rero ikibazo nashaka kubaza uwo mutumire hari ukuntu mushobora gukora hari ukuntu baba bakorana n'inzego kuko turabizi neza nu- nubwo harimo abantu baba bahohotera abandi harimo abandi baba banyotewe ubutungane kandi bakora mu butungane nyine none nta kuntu nimba bitariho nta kuntu bo- bokumvisha bo- bogerageza bakarondera eh, icyo nokwita konegisiyo hagati yabo n'abo bakora mu butungane kugira ngo izo dosiye z'abantu bariko ba- ba- bahohoterwa izo dosiye z'abantu bariyo bata- batagira batagira amadosiye bashobore kubimenya kugira ngo mu burundi nubwo ubutungane bwaho butokora hariho uburundi bwa- bwarasinya amasezerano y'amashire- y'ama- y'amasentare mpuza- mpuzamakungu sentare ya afurika igeze guhana ibyaha nubwo muri seperi bibaza ko bavuyemo ariko Yego.
ndibaza hariho east africa hariho sentare za east africa bashobora bashobora ku- ku- gutangamo ayo madosiye y'abo bantu none uyu mutumire rero nashaka kumubaza nimba hari ukuntu baba bakorana n'inzego ziri mu gihugu bamwe bamwe kugira ngo bashobore kuronka ayo makuru yizewe hama ikindi kibazo cya kabiri nashaka kumubaza eh, amadosiye akati ya- yabonye nubwo bariko baravuga ngo ni ibintu bizotwara imyaka mirongo mirongo ariko urumva nk'umuntu aba yaba yarahohotewe akumva bamubwira ngo bi- n'inyuma y'imyaka mirongo ibiri mirongo itatu urumva nta cyizere aba afise nta nta zindi nzira zishoboka zihari z'uko re- eh, leta cyangwa ubutungane bwogonzerwa kugira ngo abarenganyijwe bashobore kurenganurwa murakoze wilson nawe urakoze cyane
ego
metero ntibura umunsi mubwire rero
ego eh, wilson abakoze cyane avuze ibintu eh, bibabaje abanyororo cyane tutari bwanashike ko byerekeranye n'iby'amagara hamwe n'iby'ubu bwinshi cyane mu mabohero ngira turaza kubigarukako Eh, murangiye cyane no kuri ibi eh, ku bibazo abajije eh, avuga ati mbega indani hari konegisiyo cyangwa hari ukuvugana hari hari abantu bo mu nzego muba mu- muri mu- mu- muri kumwe mu- muvugana kugira ngo eh, ibyo bintu bimenyekane hanyuma bishobore eh, kubishyira mu ma- mu- mu ma- mu- mu masentare mpuzamakungu Eh, bagomba tumubwire yuko mu bisanzwe iyaba eh, abo bantu banyotewe ubutungane mu gihugu batahari eh, twebwe ntacyo tuba turonka tuvuga kuko eh, murabona ko tutakiri eh, ku- ku rubuga indani ngo tukwiriye kubi- tubikurikiranire hafi ni abo nyine banyotewe ubutungane ni abo nyine bababazwa n'amabi eh, abo banyururu bariko barakorerwa eh, baduhaye amakuru badubwira byose biriko biraba hanyuma twebwe tuka- tukahava tukabi- tukabitohoza ibyo hanyuma tukabishyira mu cegeranyo ni ukuvuga rero eh, ibyo gukorana n'abantu b'indani nibyo nibyo biduha nibyo nibyo turiko turakora nyene ni- kandi uno munsi nibyo dushoboye kubera ko eh, eh, ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwa- bwadukuye ku rubuga aho twahora duk- uko twahora dukora bitagikunda Eh, mugabo rero ibintu by'inzego eh, nta nzego twavuga ko dukora kubera inzego urumva no kuvuga leta nyine niba iri hejuru ya byose n'izindi nzego zayo ziri hasi mugabo abantu bari muri izo nzego baduha amakuru barahari nicyo gituma tukironka n'aya makuru tukayashikiriza abantu bakabimenya ibintu ntibigume biri mu mu kigobero hanyuma eh, aravuga ati eh, nta kuntu mwogondoza leta ko mbona yasinye amasezerano eh, ku miha- ku migwi ya afurika ni- ni- ni- n'amasezerano mpuzamakungu yo gateka kazina muntu Eh, twebwe ni ni ibi nari navuze kuri maraki turiko turabikora Eh, turamaze gutanga n'amadosiye ata- ashika eh, muri uyu mwaka wonyine ashika kuri atandatu mu mugwi wa afurika turamaze gutanga ashika kuri ane Eh, eh, bi- mu mu mugwi ujejwe ibyo kuraba by'agateka kazina muntu muri muri- mu- mw'ishyirahamwe mpuzamakungu hani raba ibyo byo guhohoterwa eka mbere no kuraba ku bapfungiwe ubusa naho nyine tubandanya dukoreraho turamaze no gutanga amadosiye atari make ni ukuvuga rero eh, ntitwicaye guma tugerageza uburyo bwose bushoboka turekuriwe n'amategeko kugira ngo turabe ko agateka ka- k'abazina muntu cyangwa agateka ka- k'abanyororo eh, ko kubahirizwa Eh, uno munsi rero turi imbere ya leta idashaka kumva ikintu na kimwe Eh, n'ibyo niyo turiko turabikora muri muri muri ayo mas- muri iyo migwi bakabandikira Eh, urabona yuko batishura kugira ngo bemeze cyangwa bahakana ibyo bintu ko byabaye n'abantu bibereye mu nk'uko umenga nta kintu kiriko kiraba mu buzi bakasibira amatwi ku nduru zose ziriko ziravuga zirwanira agateka k'igitsina muntu ariko wilson yomenya yuko ibyo bikorwa tuticaye turi ko turabikora naho ubushobozi butakingana nk'uko twari tubufise imbere y'uko dufutwa ariko tubandanya dukora uko bushoboye kose kugira ngo turabe yuko leta yogondozwa duciye muri ubwo butungane mpuzamakungu
wilson rero mu buhinde nibwiye yuko ndizera yuko yumvise igisubizo cye kuri interineti wazi itatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo kama dufite n'amacumi kuri telefone macumi macumi urakomeye uri hehe macumi
muyinga mu burundi muyinga nuko baza akabazo kagufiya kubera ko dushigajagaye gato cyane
yego rero nagomba imvuga yuko muri ibi bintu murimo muravuga byo guhohotera agateka ka gina muntu mu burundi bwararenze urugero ahubwo kuko ibyo bundi hariho guhohotera binarenze rwose kuko ibyo bundi kigenekerezo bya mirongo ibiri na gatatu y'ukwezi k'umunani ibyuma niho mwebwe bwako bibagora nagomba ndabivuge hakiri kare hanyuma biranka ni ukuvuga rero habaye abantu batatu bajya kwiba inka hanyuma bamaze kuyiba bakabayobya kuyibika umuntu bayimubitse ibyo nyine muri gegero bakabaga kuyitora bagiye kuyitora bakabara bafata hanyuma babafate uno bayibikije bobo bariyirukanye abo bahungu abo bagabo batatu tumaze kuyiruka uwo bayibikije niwe yaciye ahagarama bakabafata inkoni barakubita muri iryo joro yaraye apfuye
ni aho ngaho mu babanyi ni mu babanyi bawe ni mu babanyi bawe
ni mu babanyi abo bahungu abo batatu bagiye kuyiba kwa na rimwe kandi atari ku birometero byinshi kilometero kimwe n'inusu bakabaga kubibika uwo muntu muri iryo joro barikirikira hanyuma bajya gufata uwo bayibikije batabamuja ko barakubita gushikaho atarara abamukubise abamukubise ntabwo abamukubise ntabwo batawe muri yombi
nta n'umwe arafatwa ahubwo nibyo bidutangaza nta na kamwe nta n'ikintu na kimwe kigira n'abatware bakurikizwa imbere y'inzu zabo nta na kimwe ngo barabatumye ko sinzi ibyo baba bagiye kuresha kuko batabarisha bakigombora kuko ahanini yabikorwa n'igaruka z'indemera
macumi urakoze cyane igihe igihe kitubanye kigufi yumbabarire nkwambuye ijambo rwose atari ukukwanga ni ukubera ko igihe kigiye urakoze cyane
rero murakoze murabariza uwo muntu uri kugura bogerageza bakabiraba bakadukurikiranira aho babigira yego ndibwira ko yakumvise noneho reka agira icyo akubwira ariko metero ntibura umunsi ni amasogonda mirongo itatu gusa usigaranye
ego ndumva ko ahanini ariko arabaza ko atacu twofasha reka nawe nyine twamuhaye ka kanimero ashoboye kuronka agatelefone ka watsapu urabona ubu biragoye kugira dusubire kuvugana iyo turondera kuri rya nimero guteranya mirongo itatu na kabiri amajana ane na mirongo itandatu na gatanu mirongo ibiri na gatandatu cumi mirongo itatu aza twegere tuzoshobora kuyaga tubona ko aricyo twashobora kumufasha kandi ntibizokwanga metero ntibura umunsi jean claude ujejwe igisata cy'amategeko muri akati burundi ndagushimiye cyane
murakoze cyane umenyesha amakuru ndashaka kuvuga ko iruhande y'ibi byo gukubitwa no kuborezwa igufa mu mabohero ibi bijyanye n'ibiharuro byinshi mu mabohero nabyo ari ikibazo gikomeye cyane kandi bivana yuko amadosiye amwe amwe adakogwa kumbure tuzoronka uwundi mwanya wo kubivuga kubera umwanya utubanye muto rwose tuzawuronka ararekwa ntashira nshuti z'ijwi rya amerika namwe mwese ndabashimiye byimazeyo mbikuye ku mutima umugoroba mwiza murakarama